Thank you. gato gato mu bakobwa b'intashyo gato gato mu bakobwa b'intashyo
kubaka muraho ikaba mubasuhuza muraho muraho muraho turi twiza neza muraho bashyitsi bahita yego amahoro
mwe muze mwese muri sanga we turabaramutsa
Yeah.
kuba tunyita tukura ndi nyambo ya rugero kuba kuba kuba kuba kuba
intumwa za kristo twaje kuvuza impundu impundu turwana muri mbyeyi zirwana yemwe twabahaye impundu garura iwacu twari buzi impundu nyinshi z'ubusore z'ingenzi zo mu gitabo impundu kandi turaziha bababyeyi yewe bibarutse abo bantu yewe impundu zivuga urwunge yewe twabahaye impundu garura iwacu twari buzi impundu nyinshi z'ubusore z'ingenzi zo mu gitabo yewe twaje buzi impundu
Nilijifunza mambo utabangira kurejesha mutawala kwanza. Bonyeza makuzaru tabanki. Nilijifunza jikishi. Nilisonga kumu huu. Nilikuwa abashimira imyaka. Giswagiriza ku rugamba. Ni umurinzi wo ku rugamba.
turi abasore b'iwacu twe baje bavuna samwe yewe ng'abakobwa b'iwacu bose babahaye impundu garura iwacu twari buzi impundu nyinshi z'ubusore z'ingenzi zo mu gisambu yewe ngababyeyi mu byaro mukwiye impundu nyinshi abari hano twese yewe twabahaye impundu garura iwacu twari buzi impundu nyinshi z'ubusore z'ingenzi zo mu gisambu yewe twaje buzi impundu rwanuma niyo nziza niyo twe twimitse rwanuma w'ingwino rwanuma w'ingwino ngwino zibanye rwanuma w'ingwino mu kirere cy'u rwanda rwanuma w'ingwino duhanye ukwemera rwanuma w'ingwino uduherekeze Ahira umuntu urota kumera nk'inuma akifuza kuguruka atanga amahoro ahira umuntu utuye mu cyari cy'urukundo iyo numa niyo nziza niyo dukeneye genzarira ibiteka imbabazi mu bantu genzarira ibiteka impuhwe ziyaduhanze yarangiza ikamanuka ikaza kudupfira iyo numa niyo nziza niyo genimitse wanuma w'ingwino wanuma w'ingwino ngwino twibanye wanuma w'ingwino mu kirere cy'u rwanda wanuma w'ingwino duhanye ukwemera wanuma w'ingwino uduherekeze Wanuma w'ingwino Wanuma w'ingwino Ngwino twibanye Wanuma w'ingwino Mu kirere cy'u Rwanda Wanuma w'ingwino Duhamye ukwemera Wanuma w'ingwino Uduherekeze Wanuma w'ingwino Wanuma w'ingwino Ngwino twibanye Wanuma w'ingwino Mu kirere cy'u Rwanda Wanuma w'ingwino Duhanye ukwemera Wanuma w'ingwino Uduherekeze ari iwacu ari iwacu muri aho iwacu si kure cyane ushaka kuhagera maze imyaka igihumbi aho ni iwacu nkumva ku matwi agahinda karanyije kuba ndi kure yaho abana nasizeyo nibo bambwira ibiyo bikashimisha cyane rwose kubona tuzi hose ubu Unguye mwana nakunze, unguye papa wanteze, unguye data wambyaye, ndashaka kubabona. Nareke uninde, mbagara nnyo muzura ku mwoyo. Nareke uninde, nesunga nnyo kubaraba. Nareke uninde, mbagara nnyo muzura ku mwoyo areke muninde nesunga nnyo kubaraba narinde kuri wowe wundi ntazagera nitangire nkora kurusha ifarasi kunyura ku mwoyo areke muninde mbese unganyo kubaraba n'indaherukayo wareba ukuntu hubatswe ubwo umujyi urasukuwe imihanda yarubatswe kandi n'ubu icyubakwa kantu kavu yarakiwe kitu kidogo ni kizira ujura kitawe kiruka umunebwe atangira kuganya nuko igihugu kirubatswe amahanga aratumenya areke uninde mbagara nyo musura ku mwoyo areke uninde nesunga nyo kubaraba areke uninde mbagara nyo musura ku mwoyo areke uninde nesunga nyo kubaraba
urakozwa na nyabarongo ayiwe nyabarongo umugezi utemba muramba mwihorere none muramba mwihorere none muramba mwihorere none muramba mwihorere none sinarinze uko inzara iryana nabibwiwe na nyina wundi narabwiriwe ndaburara mu gitondo ndabusubira nizirikaga ishumi mu nda ayiwe zaho ziragazwaga Yango kwiringira kwibeshya kwiringire inkumi mu nzu ukibeshya muracyuye mu gitondo ikaguta amaza ayiwe byari bikaguta mu nzu muramba mwihorere none muramba mwihorere none muramba mwihorere none muramba mwihorere none igihungu cy'icyomanzi kimwe kitagira iwabo cyabonye ubukwe butashye kijya kwambaza ryangombe muratsindira iki gitero wayiwe mu gitondo ndaguhitamo igikorwa cy'icyomanzi cya kindi kikigeze cyabonye ubukwe butashye maze kihinira mu ndaro mu ndaro yo mu gikari kiti wacu baranuye ngo yiwe naho ibyahe biragatanga muramba niho mama ihorere none se w'umuntu yaruse byose nyina w'umuntu ararire bumva niyo mwaba mutabahuye murahuruka mwibwira ngo iwe n'uruhanga rwuje urukundo nyina w'undurya si umuntu si umuntu uryara agatsinda uraceceka nk'urigunze waseka nk'uramuryarya kagukwiza muri rubanda ngo yiwe nk'igihumbi cy'icyomane uramami horere none uramami horere none uramami horere none uramami horere none
abiziwe n'ibirezi beza banjye we
Uyu nziza ngo mumva mumve cyane Ndi muto mugabo sindi gito Abankunda ngo nibo bakimama Abanyankabacire birarura Yo kwama mvuga icukuri mamba we Yo kwama mvugira abantu bose ma Cyane cyane abana b'imfubyi N'abana bo mw'ibarabara ma Haribo ingoma y'iboboma umunsi umwe bazoba nk'abandi ma yewe ma yewe ma yewe ma yewe ma ukora ibyiza ugashimwa n'imana ukora inabi ugashimwa n'ababi uwo wese yitanga ativiganya akarera imvubi iyo ari yo yose icyo kiza yakoze ni ikigirukokura icyo kiza yakoze ngo ni ikiza yewe ma yewe ma yewe ma yewe ma umuntu wese ufite uwo mutima urakumana n'uwo mutima ma natwe tw'impfubyi tuzogusabira kumana yacu rugira ruzose nayizo kuwezagira muri byose yewe ma yewe ma muntu wese wafashe itema ma muntu wese wanereye ibyiyumviro ni byiza kandi akwibagiye mama kubera ibyo wankoreye birashima yewe ma yewe ma warakoze bibera ikinuka warakoze beza nzosaba warakoze ruwini buregwa warakoze gitabe mama warakoze antoni warakoze warakoze frank warakoze warakoze silayi warakoze warakoze dr claude ma warakoze ribera ngo ikinuka warakoze mafrevo claude ma yewe ma yewe ma yewe ma yewe ma yewe ma yewe ma
Romerulino kanyabikarice ku ibenga Romerulino umuyaga uratura karuza Romerulino ndoka nzokira zirabizima Romerulino nta mukobwa atagira ingorane Romerulino yabonye koko ko butagendama Romerulino asimbira ku isoko agura umutaka Romerulino agura ubudede bumwe bwo mu ndama ngoma ya rurinda bura amavuta intake n'agahama ngoma ya rurinda bura inyerera agura n'akagugu ngoma ya rurinda amahera hera ataguze ibirezi ngoma ya rurinda ararira amaze ashaka gusabama ngoma ya rurinda ngoma ya rurinda akanyoni kahise ku ibena ngoma ya rurinda umuyaga uratura karuza ngoma ya rurinda ndoka nzokira zidabizima ngoma ya rurinda nta muronda atagira ingorane ngoma ya rurinda mama wambyaye wigire hinoma ngoma ya rurinda simbona iyo nja simbona ico ndima ngoma ya rurinda mbwirira dawe nsibe kugendama ngoma ya rurinda ndaro uyu munsi nyage n'abandetse ngoma ya rurinda ndi n'akajambo mama ntarabaga ngoma ya rurinda ndare natwe ngaseze rurungane ngoma ya rurinda intara ntabaye jo guca zingura ngoma ya rurinda Ngoma ya rurinda akanyoni kahise ku ibenga Ngoma ya rurinda umuyaga uratura karuza Ngoma ya rurinda ndoka nzokira zidabizima Ngoma ya rurinda kandi nka wanje wigire hinuma Ngoma ya rurinda inkwano z'abandi twaraziriye ma Ngoma ya rurinda mbebura bwanje kugira ubwoba ma Ngoma ya rurinda kige mazoza yirirwa ararema Ngoma ya rurinda nzoza tuyage duce makeya ma Ngoma ya rurinda uyage kibondo ngende giciye ma Ngoma ya rurinda sohoka kiyaga ugiye nk'abandi ma Ngoma ya rurinda basingisi hanze ndumva ko bashitse Ngoma ya rurinda Ngoma sinzi ibizoshika Ngoma ya Ruhinda, ruhinda sinzi imigenzo sinzi imigambi ma ngoma ya Ruhinda, ndasimba ndabishamba ntiringure ngoma ya Ruhinda, ndaza tuyaga irungu ntirinyice ngoma ya ruhinda nzicurikira nicure kutama ngoma ya Ruhinda, ruhinda nzoyaga ninkanyage nibomoma ngoma ya Ruhinda, ngoma ya Ruhinda, akanyoni karitse ku ibenga, ngoma ya Ruhinda, umuyaga uratura karuza, ngoma ya Ruhinda, ndoka nzokira sinabigima, ngoma ya Ruhinda, ndaciwe ndagiye mama murampeze ngoma ya Ruhinda, ndakigema kazuti nakabayima ngoma ya Ruhinda, siwe waragiye kwishuri inkwanuma ngoma ya Ruhinda, mbirire data utaragusezeye ngoma ya Ruhinda, ndarara ibisaha amenye ko andungitse ngoma ya Ruhinda, ndasiba ikiyago yibuke bya nyana ngoma ya Ruhinda, rugarurabe mvuyemo bwuzuye ngoma ya Ruhinda, inda nzoka nzokira sindabipima ngoma ya Ruhinda, ngoma ya Ruhinda, akanyoni karitse ku ibena, ngoma ya Ruhinda, umuyaga uratura karuza, ngoma ya Ruhinda, ndoka nzokira sinabigima, ngoma ya Ruhinda.
ntangira urantuma ko nirerere ntiyari bwakure n'umwana yoga kubandi uramurera umwana wacu uramurera isura ya mama uramurera yari kibondo uramurera umwize byose uramurera senya pome uramurera wamutuma gusiza bikamunanira wamutuma gutera bikamunanira urantuma ko nirerere ntiyari bwakure umwana yoga mu bandi uramurera umwana wacu uramurera yera iwanyu uramurera byare benshi uramurera utera impundu uramurera ntebe yindi uramurera ntiwamutuma gusikura bikamunanira ukamutuma kurima bikamunanira urantuma ko nirerere ntiyari bwakure n'umwana yoga mu bandi uramurera umwana wacu uramurera n'ubusangi uramurera intora iwanyu uramurera intora iwacu uramurera kere bose uramurera ntiwamutuma kubanguka bikamunanira ukamutuma guterera bikamunanira urantuma ko nirerere ntiyari bwakure n'umwana yoga mu bandi uramurera urumwana yoga mu bandi uramurera urumwana yoga mu bandi uramurera
mwana wa mama reka zangu ngwino tuyage reka zangu iyo mitima myinshi reka da wayitewe nande reka da nabo barundi reka da bo bavuga menshi reka da aho nciye hose reka da barajya n'inzara reka da baramarira ivomo reka da bancira umukenge reka da mbonye bagahunga reka dume ngo ndi inyamaswa reka da mwana wa mama reka da nzinge nkubwire reka da nkubwire icyambabaje reka da cyanteye agahinda reka da ya mfura yanje reka da yahejeje koleji reka da amushira muri rise reka da ahazo kwigarara reka da hariho igitabanga reka da kigisi biharuru reka da kiramushurashuza reka da ngatamenya atarushe reka da mwana wa mama reka da muyamuteye amahasa reka da ibyo bibi byo bibondo reka da namwanduze na sida reka da yarashitse imuhira reka da y'amahasa arashoma reka da twavutse tutwaye reka da byakiza sida reka da bisa na bene wabo reka da banduze icyo bwiza reka da bisa nyirikwashu reka da inshinge n'inzembe reka da mwana wa mama reka da hasi mvuga ndamama reka da muhungu wa simoni reka da takusaba umugeni reka da ndamubuheta reka da ntazi kagwaye reka da ndabuko y'inka zitatu reka da n'inyani ziherekeje reka da ashitse mu rugo rugo reka da sebukwa atera intobo reka da yandukiza inabukwe reka da n'abandi bakazana reka da mwana wa mama reka da intimba ntiyica reka da inda zarakora kororoka reka ndakabigira ibanga byarabagahwera reka ndakiherera akarira bamuhoza ntabumve ahubwo akabahunga mubwiye iby'abaganga reka ndaho waba umusonde arakwarira mu nzu reka ndarateba arahwera mwana wa mama singira uko ndabivuga mukwe wanje abibonye reka dati niho yewe bumpize yakura basiyata reka dayiga mu rumonge gaherereza ikanje agafata ku ngufu kagirira ibya mvura mbi reka daranagakomeretsa ubapfundiye mu nzu reka da n'ubunikira uruma ababyeyi mwabyaye birateye agahinda ngo baca baradomeka reka da kubera ubushurashuti bandutse abandi reka da abantu barahona kuko nda yarapfuye nyabyaka arakwirikira karara ari ku musego reka da kubera icyo kita sida none heraba reka da yamuca arakwirikiye mwana wa mama ngwino nkuremeshe yaco wihebura reka da zotora mitende ico ntoguhanura reka da niwegera abaganga bazoguha impanuro ubura amaze kabiri bazoguha n'imiti reka da yo gukumbaza genda uruhuke reka da bayinagasaga reka da
ndirabo kampuze
Thank you.
Baba umubano mwubahirize niwe mwambaranye impeta uramuramutse neza mwubahirize niwe mwambaranye umubano wa buri wese umwubahirize niwe mwambaranye impeta uramuramutse neza umwubahirize niwe mwambaranye impeta umusore umusore wamujyanye Yeah. Ingirakamaro